iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kanagezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ababuze ababo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ndakira ababyeyi babiri bari bahungiye ku kicukiro bavuye i kanombe buri umwe muri bo yabuze abana babiri turafatanya kubashaka ndakira ushaka umuvandimwe we wabuze avuye mu kiliziya yari ahitwa i karubamba muri komine rukara ndetse n'ushaka mushiki we wari utuye i kanombe ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona turi mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine ingabo za fpr inkotanyi zimaze gufata ikibuga cy'indege cya kanombe bamwe mu bari batuye hafi aho bahungiye ku kicukiro umwe muri bo muhawe n'imana specioja yari afite abana babiri barimo umwe wari ufite amezi icyenda yonsaga ni inkuru ndende ibimbuye ikiganiro agasaro kaburaga muhawe n'imana specioje atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe akagari ka rubirizi umudugudu w'itunda tuzanye mu kiganiro muri jenoside icyenda na kane yakorewe abatutsi nabuze abana babiri mbaburira ahantu hariya kicukiro ubwo rero twe twarakomeje turagenda tugera ahitwabaga ku kibuye ariho i karongi amahoro amaze kugaruka ndongera ndagaruka icyenda gatanu ngeze inaha ngaha abantu twari duturanye barambwira ngo babonye umwana wanjye umwe mu kigo cy'imfubyi cyabaga ahantu indera hanyuma rero indera naraje nyine njyayo hageze abayobozi bahayoboraga urumva nibwo jenoside yari ikirangira mpageze mbabwira nyine ikibazo kinzanye yuko hari umwana bambwiye ko babonye muri icyo kigo banyereka abana batoya bari bahari sinamubonamo ubwo noneho abana bari bahari basa nk'abafite imyaka icumi cumi n'ibiri barambwira ngo abana batoya ngo bari bahari ngo abazungu ngo barabajyanye ngo ndagumya ndashakisha ndashakisha ni kabgayi nagiyeyo no muri kuruwa ruje nigeze kujyayo ubwo ndashakisha nyine mbona simubonye ariko urumva ntabwo umutima wanjye wagumye hamwe najyaga numva ibintu by'imfubyi numva mfite agahinda numva n'icyo kiganiro cyanyu nabwo nongera nshakisha kongera kuba nashakisha kugira ngo ndebe ko nazamubona kuko abamubonye n'ubu bambwira yuko bamubonye kuko byari ibihe bikomeye hari n'uwambwiye ati njye narahamubonye nkajya ngira ngo uri aho hasi kubera abantu b'inaha ngaha bose ariho bari bari inaha nyine i kanombe niho bari bari ndera ubwo rero birangira nyine nshakishije ukuntu navugana na venusi none imana ishimwe ko yemeye ko tuvugana ubu mfite icyizere ko imana hari icyo izakora urakoze cyane kuza mu kiganiro nanjye biranshimishije ku kukuvugisha venusi nshimimana wamubonye noneho muri kumwe muraganira nagira ngo ngusubize inyuma gato umwana wawe urambwiye uti ndamuburiye ku kicukiro byagenze gute kugira ngo umwana wawe mutandukane
ubwo nyine twebwe twavuye aho twari dutuye nyine inkotanyi zimaze gufata ikibuga twafashe urugendo turagenda tugeze hariya muri eto hari abantu benshi benshi benshi cyane hari umuvurungano ubwo twari turi kumwe n'abandi bantu twari duturanye ndetse n'umutware wanjye twari turi kumwe umutware wanjye niwe wari wiri wamuhetse kuko nari mfite undi mwana w'amezi icyenda ubwo rero baravuga bati ntabwo mwagenda iki gihe nta nzira ihari mube muryamye aho ngaho imbere ya poroviya nibamara ubwo nyine n'ingabo zatsinzwe zabivugaga nibamara kubohoza nitumara kubohoza inzira murabona mugende ntabwo mwajya mu mujyi kandi tutazi abo muri bo ubwo turaryama twari tunaniwe harihiriwe hava uruzuba rwinshi hari mu kwa gatanu mu matariki makumyabiri ubwo havaga uruzuba rwinshi ubwo bigejeje ku mugoroba turyama imbere ya poroviye hari pasiparama turaharyama nyine bigejeje nko mu ma ariko ntabwo byari byoroshye rwari urugamba nyine rukomeye amasasu hirya hino ribombe iki nuko noneho ubwo bigejeje nyine mu ma saa tanu z'ijoro turyamye tuguye agacuho utwana tundyamye iruhande ubundi abana nari mfite abana barindwi nari bagiye kubivuga usigaranye abana batanu ariko bariho ubwo ariko abana babiri bamwe babaga kwa nyirakuru ku kibuye noneho rero ubwo ngubwo bigeze mu ma saa tanu z'ijoro turyamye aho imbere ya poroviya hari hari pasiparama abantu bari bafite za matora bazidambiye twese twaryamye nyine dutegereje yuko inzira iboneka ngo tugende dukomeze birangiye rero bigeze mu ma saa tanu twumva abantu baje biruka ikivunge batwitura hejuru ubwo noneho dushigukira hejuru dushyigukiye hejuru mva ntabwo twari dusinziriye n'ayo masasu kuko amasasu yari menshi cyane ameze nk'urubura dushigukira hejuru ubwo noneho umwe yanyuze ukwe n'undi anyura ukwe abo twari kumwe ntawajyanye n'undi noneho ubwo akana nonsaga narakuruye nkuruye kangakuza komera
kanze kuza ubwo ngeze imbere nyine amasasu ariko yari menshi umuntu agenda arenga intumbi arenga intumbi ngeze imbere nsanga nasigaranye igishora nari muhetsemo nacyo ndakishugunye
komera ntihanganire
fata igihe cyawe komera ndi hano kugira ngo nkumve ihangane
kwihanganira ni uko turagumya nyine turagenda muri iryo joro tugeze ahantu mu kanogo mu kanogo utaragera peyaje ahantu mu kanogo igikondo tuhasanga bariyeri nyine y'ingabo zatsinzwe baratubwira bati ntabwo mwajya mu mujyi iki gihe ntabwo twamenya abari bo kubera abantu b'abasore bari babambitse imyenda ya gisirikare bagira ngo nyine ngo bajye ku rugamba barwane ariko nyine ntibyakunze ubwo noneho tuhageze tumaze kuhagera bigejeje turahagera ubwo narindi njyenyine umugabo ntawe abana ntabo mbese ndi njyenyine ariko mpamaze akanya nk'aka tuvuganye umwana afite witwa nyampinga wa gatanu numva aravuze yari afite imyaka ine gase nyami ni wowe ati ni ngewe ubwo ndamufata nyine ndamuheka umusaza arambwira ati si umwana ni uwawe ni n'uwanjye ubwo ndaharara bigejeje nka saa kumi n'imwe inyoni zitangiye kuvuga ubwo umugabo twari twahunganye nyine witwa tasiyane n'umugore we na muramu we n'undi mwana ndababaza se ntabwo mwabonye papa w'abana barambwira bati ntabwo twamubonye buriya wenda yanyuze harya hirya ntabwo tuzi aho yanyuze none se twa duhungu twanjye natwo ntatwo mwabonye bati ntabwo twababonye ubwo igihe ntibivuga nyine y'amana irengera abayo inyoni igihe ziba zivuga nyine saa kumi n'imwe ngiye kubona umwana w'umuhungu mfite wa kabiri witwa niyo mugabo numva aravuze ati turi hano si wari uri hehe ati nari nihishe muri kiriya kimodoka mubaza mukuru we nisere yari hehe ati twirukanse ati ibikapu turabijugunya ubona afite agahinda ko wenda bajugunye ibyo bikapu ati ntabwo nzi aho yagiye ati ariko twikubitaga hasi abantu twari kumwe bakatwegura twakikubita hasi bakatwegura nuko ngiye kubona mbona ndababonye sigana afite ikibazo cya papa wabo ubwo nta n'ubwo iwabo nari ntazi tubyaranye nyine izo nshuro zose twashakanye i kigali ariko ntazi ubwo ngubwo turakomeza nyine turagenda tugera nyine iyo ngiyo ku kibuye ubwo nyine aho mpungukiye amahoro agarutse nibwo nageze inaha abantu twari duturanye nyine bambwira ko uwo mwana ndi gushakisha yari ahari ariko kubera ko kandi kari gato kari gafite amezi icyenda wenda ntekereza kuko kaba karapfuye
komera niba nkumva neza wabuze abana babiri ubaburira hariya ku kicukiro kuroporoviya ntabwo wari mu ishuri ryo ku kicukiro mwari imbere ya oporoviya ku kicukiro niho mwari mukambitse
niho twari turi nyine dutegereje kugira ngo tubone inzira nyine idukomeza tugende nyine tugane aho abantu bose bajyaga hari hari umutekano mu kwezi kwa gatanu hari inzira mu kwezi kwa gatanu ku itariki makumyabiri
wari ufite umwana umwe w'imyaka icyenda yari umuhungu cyangwa yari umukobwa uwo oya w'umusaza um- umwana umwe yari umuhungu wa- muto yari afite amezi icyenda yego yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
yari umuhungu yari umuhungu hanyuma uwo wundi yari umukobwa
undi we yari umukobwa yari afite imyaka ibiri wambwira amazina y'uwo w'imyaka icyenda wasize ku kicukiro yitwaga ishimwe yitwaga ishimwe uw'imyaka ibiri yitwaga nde eh, yitwaga mukashema ariko twakwendaga kumwita shema mwakunda kumwita shema hanyuma uhungutse ugaruka aho wari utuye bakubwira yuko umwana wawe shema cyangwa se mukashema abamubonye bamubonye indera
yego
abakubwiye yuko abazungu bamujyanye bakubwiye ko bamujyanye mu kihe gihugu
nta- ntago bambwiye igihugu icyo ari cyo bari abana batoya Mm.
ubwo rero nta- bari abana batoya kandi urumva nibwo jenoside yari ikirangira bari abana batoya nta yandi makuru namenye usibye ko nyine nagumye nkashakisha Ah, hari ubukwe mu minsi ishize twakoze nza kubona abana b'imfubyi babaye muri icyo kigo cy'indera barimo baha uwo wari wakoze ubukwe kado Mm.
nkurikirana uko nashoboye kose kugira ngo ambwire amakuru arambwira ngo azansobanurira kuko we ngo yari mukuru yarahabaye ubwo rero urumva ngumya nshakisha nshakisha nawe nagushakishije igihe kinini kinini kinini Mm.
ariko imana ishimwe ko akanya nk'aka yemeye ko tuvugana
icyo gihe ikigo cy'indera cyayoborwaga nande
Nta- ntabwo nabashije kumenya uwo ari we
Mm.
ubwo ubwo nyine uwo mu- uwo mugabo twaravuganye uwo nari nkubwiye wabaye muri icyo kigo cy'imfubyi cy'indera Mm.
yarambwiye ngo hari abana bajyanye mu butaliyani yego
Mm, niyo makuru muri aka kanya mfite
birumvikana umwana y'imyaka ibiri ntabwo yashobora kumenya amazina ye ntiyamenya ah, ababyeyi be ah, Mm, ni ugushakishiriza mu bana baba baravanywe indera icyo gihe eh, uwakubwiye ko babajyanye babajyanye mu kuhe kwezi
ntabwo ukwezi yabashije kukumbwira usibye ko ya- yambwiye nyine ati indera narahabaye ariko hari abana batoya abazungu bajyanye babajyana mu butaliyani akandi kantu uwo mwana wenda icyo gihe afite iyo myaka arwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe Mhm.
icyo gihe afite iyo myaka nyine ibiri yari arwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe kandi hari ukuntu ikirenge cye amano ye asa nk'agerekeranye yego yari afite ikirenge kirekire amano ye asa nk'agerekeranye Eh, uriya mukuru we mwavuganye kuri watsapu Mm, wampuje nawe mm, bafite ibirenge bari bafite ibirenge bimeze kimwe kandi na mukuru we n'abana harimo abana babiri yabyaye bafite ikirenge kimeze nk'icyo cya mukashema
urakoze cyane ibyo ni ibimenyetso bizamfasha gushakisha uwo mwana nzashakiraho nashobora gushakira hose kugira ngo menye aho aherereye niba akiriho imana nibishaka kandi bizashoboka azaboneka ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga eh, kuba wategereje igihe kirekire kugira ngo tuvugane ufite umunota umwe gusa n'amasegonda makeya Eh, nkunda kuha uyu mwanya ababyeyi uyu mwana wawe niba kumva mu mu butumwa nzamuha niba kumva muri kano kanya eh, ni iki wumva ushaka kumubwira icyo numva namubwira ni uko nkimukunda kandi ntago namutaye kuko namwangaga kuko n'ikimenyetso kibyerekana nuko nta wundi mugabo nigeze nshaka abana nari mfite numvaga ntazabapfira kugeza babayeho cyangwa bakuze ubwo rero nawe abonetse akajya mu bandi bana mfite batanu nabwo yaba ari umugisha kuko ndamukunda cyane yari umwana wanjye wa gatanu kandi impamvu banamwise iryo zina rya mukashema hari impamvu papa we yari yarimwise urakoze cyane ko waje mu Ara- kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana aho urakoze imana iguha umugisha kandi ikongera ubwenge urakoze cyane
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umukobwa witwa nziza odeta wari ufite imyaka cumi n'icyenda wari umaze igihe gito abana n'umugabo we w'umusirikare barahunganye bagirana muri kongo amakuru ya nyuma umuryango we ufite n'uko bageze kuri goma umuryango we uramushaka musaza we mwishe neza finiyashi ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa muhazi akagari ka kabare umudugudu wa birembo ikaze ku ijwi ry'amerika veniste murakoze cyane iki kiganiro maze iminsi nyumva nyikurikira cyane numva ni ikiganiro cyiza kandi umukecuru aza kucyumva mbari we mama umbyara nyine arambwira ati wanshakiye umwana ko mwe muba mufite amatelefone mwagize ibiki wanshakiye wanshakiye ubwo rero nanjye bituma numva ngize umuhate n'ishyaka ryo kongera gukurikirana mushiki wanjye mushiki wanjye ni imfura yacu ya mama nyine ubu niwe mfura yacu hanyuma rero niwe dushaka niwe dushaka kugira ngo twumve amakuru ye yitwa nziza odete hanyuma yari i kigali jenoside yabaye ari i kigali hanyuma baza guhunga abagikongo ari- yari afite umugabo w'umusirikare ntazi izina rye kugeza ubu ariko abantu batubwira ko ngo bamubonye kongo muri icyo gihe bagenda turashaka kugira ngo tumenye amakuru yego none ntabwo uzi amazina ya- y- y'umukwe wanyu ya Eh, bari bashakanye vuba ntabwo muzi nanjye urumva nari umwana nari mfite imyaka icumi wari nari uki- umwana wari ukiri muto
Mm, na mama wumva n'umukwe yari ataramuzana ngo amumenye ni bimwe nyine byo mu buryo baba bashakanye Mm.
nuko ariko yari ataraza mu rugo nyine ngo amwereke umukwe amenye ngo ni mukwe yitwa nde ibintu nk'ibyo
Eh, nziza yakoraga i kigali
yego niho yabaga Eh,
Okay, yari atuye bari batuye mu, mu kigo cya gisirikare bamaze gushakana eh, cyangwa se mbere y'uko bashakana ya- mama wawe yakubwiye aho yari atuye kugira ngo ntihabure ntabwo umuntu ni waba kwa kundi uramumenya abana ba- Hmm?
nashwe ni kwa kundi abana babaga bari mu mujyi Mm.
noneho uwo mwana w'umukobwa yari ari mu mujyi aza kubona y'umugabo nyine gutyo w'umusirikare ariko ntabwo nzi ko babaga mu kigo cya hehe ariko ubu nzi ko neza ko ubundi i kanombe mu makuru ko bajya duha abasirikare akenshi ariho babaga niho yabaga nawe yabaga mu kigo cy'i kanombe Mm.
abana rero n'umugabo we mu gihe gito nyine ubwo bahita ba- bahunga bajya baca kongo ni uko nta yandi makuru maremare mbese ngo niwe nabwaga umukecuru ngo ntiwe- na korodone nyinshi ntabwo dufite zo mu kuko uretse amazina ye gusa Mm.
n'abandi ngo bahuriye za Goma ngira ngo bajye ngo bari kongo bagenda twari dufite na marume w'umusirikare nawe waranacyane uriho nawe wavuga yuko ngo yumvise ngo ba- ngo wari umusirikare mugenzi wabo ngo wari waramushatse nta yandi makuru nawe afite afatika Mm.
Mm. Eh.
mbese icyo muzi gusa ni uko bahunze bakajya muri kongo
yego nicyo kintu tuzi cyonyine Mm.
Hmm. none nta muntu wigeze abaha amakuru yo muri kongo ngo avuga ati nabarabutswe goma se nabarabutswe bukavu se nabarabutse ikisangani uwababonye mbere Mm, yababonye ngo bari barigoma barimo bahunga bari kumwe n'uwo musirikare w'umugabo wenyine yego ubwo rero muri uko kugenda nawe wumva umuntu wese ubwo yirwanagaho nkurikije uko uko mbitekereza nshyize mu nyurabwenge ntawe wigeze yongera kumenya ngo umwe ari hehe undi ari hehe ntawe uzi ngo berekeye hehe gusa uwo nguwo marume wundi w'umuse- w'umusirikare wo bita gashamayiriyone Mhm.
eh, we yaje ku- gukomeza aza kugaruka za tanzaniya n'ubu ngubu arahari mu rwanda ara- arakuze ariko arahari nta yandi makuru yigeze amenya mu magambo make nkavuga nti wenda iki kiganiro ko kigera kure wasanga nawe wenda ajya yumva avuga ati izuba iwacu ntabakiriho aba yariho aba yatanariho se ntawamenya ndetse ni ukumenya muri ubwo buryo nk'uko- nkurikije ibihamya bigenda bitubamo iki kiganiro binyereka yuko aramutse ahari rwose nawe ya- akumva aya majwi nibwira ko byamutera undi undi mutima wo gutekereza gushaka ababyeyi be kuko mama we arahari papa we niwe wapfuye witwa karebya Mhm.
hari ba se wabo bo bita ba bikarebwa he murumuna we arahari wo bita gahongayire jacqueline hari n'uwo bita murebwayire nanjye ndahari mwise neza hari n'undi bita nawome ariwe bucura bw'iwacu nzayikorera nawome abo barahari n'uwo bita barakagwira garasi nawe tuvukana nawe arahari bose barahari rwose uretse we niwe twabuze ariko abandi bo barahari
ayo makuru ni meza niyo aha benshi kwizera wa mugani nk'uko ubivuga naramuka abyumvishe akumva ko muhari Mm.
eh, nawe azavuga ati umuryango wanjye urahari reka ntahe mbasange mu rwanda hari benshi baguma hanze bibwira yuko ababo batakiriho nta muntu basigaranye eh, barahawe amakuru atariyo cyangwa se batarigeze bayamenya niyo mpamvu ijwi ry'amerika ihari kugira ngo igeze amajwi yanyu kure kandi yunge imiryango none mushiki wawe Karame.
kugira ngo n'abamurabutswe bamwumve birumvikana wari ufite imyaka icumi ntabwo uramwibuka neza hari igihe yajyaga aza kubasura mu rugo ku buryo wamumbwira uko yari Yewe, ateye yari umuko- Mm, yari umukobwa w'inzobe mu rwego rudasanzwe mm, yari inzobe cyane bo nicyo kintu muziho kimukaho cyane kuko natwe ya- namubonye rimwe nanjye ubwo ngubu nyine tu- muri nyu- a- a- yaherutse muri mirongo icyenda na kabiri na gatatu mm, yari aherutse mu rugo kuko ntabwo twabaga ahangaha aha twaje tuyimukiye ubundi mama twabaga hano i rwinkuba mu murenge wa gahini eh, aka- aka- ubwo niba nabyita serire serire ya rwinkuba hafi ya adeperi yumva aho hantu hazwi cyane mhm,
hegeranye na za videwo aho hantu arahumva cyane hanyuma rero abo base wabo baribo bita babikarebwa he babatuye aho ngaho ba hano mu misiyoni za gahini hanyuma ni- ubwo rero mu magambo make niwe mvuga byinshi we nari nzi ko ari umuntu w'inzobe yari umuntu w'inzobe cyane eh, kandi aho ari kubi kose yagombye kuba ari mu myaka hafi senkante kugeza ubu ngubu kuko eh, jenoside yabaye afite makumyabiri makumyabiri hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'umwe numva ariko ntekereza mm.
Eh, ubwo rero mu magambo make ni ibyo ngibyo twari tutuyiga hino niho twabaga ariko tuza nyine kwimukira za kibungo kibungo naho tuvuye ariko ubu ngubu tuvugana nyine dutuye muri iyi situwasiyo nakubwiye nyine izi aderesi mwansabaga yego ubu ngubu uri mu murenge wa muhazi mu kagari ka Muhazi.
kabari
karame yego none niba mushiki wawe nziza akumva muri kano kanya umaze kumuha amakuru yo mu rugo eh, hari umubyeyi uhora guhata akubwira ati nshakishiriza amenye amakuru y'umwana wanjye eh, ubu nawe umutwaje ijambo niba nziza akumva muri kano kanya aho ari hose niba ari muri izo za kongo cyangwa se yarahavuye ari mu bindi bihugu ah, Mm.
niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike icyo nita ibaruwa y'urukundo
imana ibaha umugisha hanyuma rero nziza rwose ubaye inyumva aho waba uri hose mu gihugu icyo ari cyo cyose ndagira ngo umenyeshe ko mama wawe arahari ubu aratuje ariko ikibazo afite ni wowe wenyine gusa avuga ati ngiye kuzapfa ntabonye umwana wanjye umuheruka ari umwana mutoya aragukeneye cyane twebwe turahari mwise neza ndahari barakagwira garasi ndahari arahari nzayikorana nawe arahari gahongayire jacqueline arahari murebwa yari arahari n'abana bagiye bavuka rwose ubu uvuga ngo na- turi aho turi amahoro umukecuru ameze neza ntabwo tumeze neza nanjye narabyaye narashatse twese nta mwa- nta mwana ukiri mu rugo twarashatse mu magambo make turamukumba yaramutse atwumva rwose pe yagana ijwi rya amerika hanyuma hanyuma twe tuka- tukumva ijwi rye niyo twakumva ijwi rye ryo- ryonyine rihagije njyewe nanjye ubwo njye nashakisha ubu- ibishoboka byose nkamujyaho ahantu yaba ari niyo yaba atarabona uburyo bwo kuza numva aricyo kintu navuga rwose murakoze ngaho rero feniyasi mwise neza ndagushimiye cyane kuba wihanganye eh, ugategereza ukaba uje ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro ka buraga nkwifurije amahoro y'imana imana ibahe umugisha kandi ndifuza ko rwose ibi bintu imana izabibibukira ikabibahembera ku munsi uheruka iyindi muvandimwe rwose venisite urakoze cyane
agasaro ka buraga
dusubire ku kicukiro mu kwezi kwa gatandatu undi mubyeyi wahahungiye akabura abana babiri umwe w'imyaka ibiri dukuze umuremyi bitaga dukuze undi w'imyaka ine cyangwa se itanu twizeye imana bitaga fishe mukakarisha claudine atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa rubirizi umudugudu wa cyeru njya numva radiyo ijwi ry'amerika nkumva ikiganiro agasaro kaburaga mwumva muhuza abantu nyine baburanye n'ababo kandi nkabona benshi birakunda baraboneka hanyuma nanjye nyine numva ko mbaganye mwamubufasha
none wowe ninde muntu wabuze ninde wifuza kumenya irengero rye abo nabuze ni abana babiri bari batoya umwe yari afite nk'imyaka ine cyangwa itaruzura neza undi yamukurikiragaho nawe afite nk'imyaka ibiri cyangwa itaruzura neza impamvu uvuga ngo cyangwa itaruzura neza ntabwo nibuka amatariki bagiye bavukiraho
ni abakobwa ni abahungu bitwa bande umuhungu mukuru yitwaga twizeyimana fisi nta rindi zina yari afite nayo naho umuhungu muto we yitwaga dukuze umuremyi nawe ni iryo yari afite gusa twakunda kumuhamagara dukuze none se wababuze uti nyine hari kiriya gihe icyenda kane hari mu kwezi kwa gatandatu twarimo duhunga tugeze kicukiro hanyuma hari abantu benshi cyane n'amasasu menshi baza kuvuga bati rero abantu mwese mwihanje muve hano mwiruka uri bugire arabaho hanyuma rero tuhavamo twirukanka tumanuka ahantu hamanuka harimo nabonaga ari mu misozi nyine idahituwe tugezemo hasi mu kibaya twunamutse ubwo sinzi ukuntu nyine nari meze nk'aho twananiwe cyane mba nicaye gatoya urumva umutoya nari muhetse hanyuma ndamwururutsa ngo twicare gato tube dutora kuko twongere tugende haza kuza ikibazo nyine hagwa igisasu kinini kiremereye nsa nk'uwirukanse nsa nk'uwibagiwe nsubiye inyuma kubareba sasa ahandi mbasize ako kanya tayari ndahababura majije kuhababura ndashakisha ndahamagara nuko abantu bamwe bakambwira bati tubonye hari umuntu bafite nuko ndahirirwa mbonye bwije ntababuze ndagenda nanjye ndakomeza urugendo nyuma ya bwo nyuma ya bwo nyine twaragarutse twabonye muri kongo icyo gihe nyine nyuma turagaruka hanyuma hari umwana twari duturanye yari afite imyaka cumi n'itanu icyo gihe ari umukobwa arambwira ngo umuhungu mukuru witwa fisi ngo yaramubonye mu kigo cy'ababikira cy'i kabgayi ngo nyine hari ikigo cy'imfubyi cy'ababikira cy'i kabgayi ati naramubonye twarahabanaga ati gusa abatoya babaga bafite ahantu baba ukwabo atariko nawe yari ahari tujyayo tugiyeyo ngayo kabgayi baratubwira bati batwereka abana nyine bati murebemo wanyu turamubura baratubwira bati ngo mumubuze hari abantu nyine bati hari abazungu bagiye batwara abana hanze bati ubwo nawe yaragiye barebye mu mazina basanga iryo zina barifite fisi yari azi ku myaka ine yari izina rye yari arizi ashobora kuba yararibabwiye ukuntu ba- batweretse tubareba bahagarikaga abana hariya bakakubwira bati ngaho rebamo nta bundi buryo bakoreshaga ngo bakubaze ibindi bintu bindi byinshi none se ubwo umuntu agiye gushaka umwana yabura uwe akongera agapimiranya akavuga ati uyu ni we wanjye umwana atazi kuvuga ati uyu si mama cyangwa se data ntiyashoboraga kumutahana akamujyana byashoboka hari n'abo nagiye numva byabayeho byashoboka ariko akenshi kubera ko byari bikiri vi- vuba ari ataracaho imyaka myinshi ntabwo byabaga ntabwo byakundaga ko umuntu yakwibeshya noneho rero ndagira ngo numve aho uwo mwana ashobora kuba yaragiye bakubwiye yuko abana batari bafite ababyeyi bamwe mu bana bari bakiri batoya abazungu babajyanye abo bari i kabgayi bakubwiye ko babajyanye mu kihe gihugu cy'uburayi cyangwa se cy'amerika bakubwiye ko babajyanye he
fatiye hari igihugu bakubwiye Eh, na- ntabwo ngo bavugaga igihugu ngo bavugaga ko babajyanye hanze gusa
umugabo wawe ko numva ibyo bintu abizi kuki ataza ngo abimbwire ni ukubera ko ari we wagiye fati aransabye ngo abe ari we umubwira nimba ari wagiyeyo mwumve tuvugane tamuhwice halo haro uraho neza muraho muraho njye nitwa venusite nshimiyimana ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika yego wowe uri umugabo wa claudine mukakarisha yego wowe witwa nde nitwa imurorera gregoire none imurorera gregoire ah, ndakwihanganisha wabuze abana babiri b'abahungu eh, yabimbwiye eh, yambwiye uko byabagendekeye uko mwashakishije ah, mukimara gutandukana nabo icyo gisasu kikimara kugwa namubajije niba yibuka neza aho hantu aho ariho ambwira ko atahibuka wowe waba uhibukaho icyo gisasu bakirasiye n'igihe abana mwababuriye aho hantu aho mwari mugeze itariki ntabwo umuntu ayibuka ariko ni hariya munsi ya kicukiro werekeza rwanda egisi ngira ngo ni manza no mu gashekero habe ni byiza kubimbwiye ubwo birasobanutse ubwo igisasu nk'uko ubivuga cya bakirashe hafi ya rwanda igisa aho ngaho Eh, ariko harya hasa naho na- n'ahari inyuma ya rwanda egisi cyane reka noneho tugaruke i kabgayi mwagiye gushaka u- abana banyu eh, kuba- cyane cyane fishi kubera ko hari uwari ubabwiye yuko eh, ah, yahamubonye mugezeyo bababwira ko nta bara babereka musanga nta ntari mu bana bahari ariko babwira ko hari abana bagiye i burayi wagiyeyo bakubwiye yuko bagiye mu kihe gihugu Umva, mu by'ukuri dusa naho tu- twa- twanyuranyeho gakeya ntacyo bitwaye Eh, ni ukuvuga ngo urumva twaragiye tujya muri kongo noneho muri kongo tumarayo imyaka ibiri tuje rero ah, umuntu umu- umuntu wabaye hari i kabgayi aza kuma amakuru ko yabanye n'uwo mwana wa- urumva twagiye yari afite imyaka itanu aguma ajyana n'umuntu aragenda ageze i kabgayi nyine ubwo a- abagira neza ngo uwa muntu amuta muri sitade abagira neza bamukuramo bazamujyana hariya mu nkambi nyine i Ka- mu- mu kigo i kabgayi Mhm.
Eh, noneho rero abana n'uwo mwana w'umukobwa noneho duhungutse icyenda karindwi nza ku- kubona amakuru y'uko ari yahabaye Mhm.
nza gusaba rero uwo mwana kugira ngo anjyaneyo ntibyakunda ariko noneho ngewe mfata- mfata urugendo nigirayo yego
Eh, ngezeho rero na- na- nasanze inkam- inkambi isa naho yimutse ntayo igihari Ba- bandangira ko hari abana bashobora kuba baragiye i butare mu babikira ubwo urumva uwo munsi naratashye ariko nyuma ndongera mfata inzira njya i butare ndibuka ko nagiye ahantu barandangira ariko ngezeyo nsanga barambwira ngo hari abana bakeya ngezeyo nsanga umubikira ntawe ari ho banga kunkingurira Mm.
Eh, ncika intege gucyondekera aho ngaho ariko ubundi ni ukuvuga ngo uwo mwana mukuru yageze mu nkambi kabgayi ni ukuvuga ngo hagati ya Kab- a- mu- abana bari i kabgayi umuntu umuntu amenye ngo buri wese yagiye yagiye umuntu ashobora kumubona muri abo ngabo
none se ababikira b'i kabgayi nicyo nabazaga uwo mufasha wawe claudine mukakarisha abo babikira b'i kabgayi nta nta lisite bari bafite y'abana bahageze ntabwo bashoboraga gutanga amazina ngo babwire bati dore amazina y'abana twari dufite nimurebe mu wanyu niba yarahanyuze bababwire noneho aho yagiye
rero rero ntabwo nibuka niba ari ababikira kubera ko hariya ha- harasaga n'ahari ibigo byinshi byi- byi- by'abana ariko sine- sinzi neza niba ari icy'ababikira kuko yaba ari nk'ababikira na- nagomba kuba naragiye wenyine nka- nkakurikirana nyine nkareba amazina yabo none se abo bantu bari bafite icyo kigo ni bantu ki urabona muri za mirongo icyenda na gatandatu na karindwi hari abantu benshi bari bafite ibigo noneho bagenda bigenda bivaho ba- ngira ngo ni nk'imishinga bari baragiye bishingira noneho niba wenda barabuze inkunga niba byaragenze bite bagenda abana babasaranganya mu bindi bigo mu bindi bigo gutyo cyangwa bagenda bava aho bari bari icyo kigo cyari i kabgayi ndashaka kumenya aho cyari giherereye cyari giherereye hehe i kabgayi ku buryo n'uwakumva kino kiganiro yadufasha akatubwira ati icyo kigo ndakizi abo bagira neza bari bara- bari bafite imfubyi i kabgayi nibyo koko ndabazi narababonye bityo dushakire aho ngaho du- n'abagitegetse tubashake badufashe kugira ngo tumenye abana bari bafite abari bo turebe ko twabonamo na fisi twizeye imana icyo kigo wagiyemo nubwo atari icy'ababikira aho wagiye i kabgayi ni hehe niho nshaka kumenya yewe umva nkubwize kuri kubera ko ari kera sinyibuka
mukomeje kumva agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika madame mukakarisa claudine kimwe n'umugabo we bakomeje kumbwira ko umwana wabo fisi yari mu kigo cy'imfubyi kabgayi ariko kubera ko batashobora kumbwira neza abagitegekaga naho giherereye nahamagaye mwishe neza wahabaye mu kwezi kwa gatandatu mirongo cyenda na kane mubaza niba koko yarabonye fishi i kabgayi twavuye i kigali twari dutuye i kanombe nyine mu by'ukuri yego noneho dutuye i kanombe duhungishwa n'umumazi yaje mu majoro yaba ari Mm, mugabo ry'i nyanza mhm.
araduhungisha twese adushyira mu modoka ye kariya kamodoka ke nka minibisi ariko bwabona mini- mu minibisi butoye atugeze aho ngaho neza i kabgayi Mm,
ku kiliziya n'amashuri tuyataho badushyira muri rapiporobe ndahibuka yego hanyuma se abagejeje muri tarafipuro mwagiye musangamo abandi bantu
Mm, njyewe nyiri kumwe na mama Mhm,
mama wanjye umbyara yego
Eh, dusangamo abandi bantu mama wanjye bamutoye muri tarasiporo twe deni twebwe dusigara turi abana nyine nk'ubu Mm,
bajya i nyanza barikomereza nyine uwo musirikare yego ni ryari wabonye fishi ukamumenya ukavuga uti uyu mwana ndam- ndamuzi twari duturanye
mwana ndamuzi pe neza utamubonye namwibuka hari umuhungu mwiza w'igisore w'inzobemo Mm.
w'imibiri yombi mubonye namwibuka kereka wenda yarahindutse icyo gihe muri muri tarafipuro eh, ninde wamwitagaho ntabwo nabimenya pe Mm, kuko buri wese yirwanaga nta n'ahantu ho kurara hari hahari mm. none se mwaha- mwahavuye ryari rero muri tarafipuro ninde wahabakuye mwebwe mwahagejwe n'abajya i nyanza ndakubwiye twebwe bajya inyanza yatugejeje aho ngaho Mhm.
mama wacu amaze gupfa buri wese arirwanira Komera.
Mm, nta handi hantu nongeye kubonana nawe mama wawe wamaze kwitaba imana we ninde wasigaranye nawe wowe hari barumuna bawe mwari kumwe hari bakuru bawe mwari kumwe cyangwa wasigaye wenyine
ya nari kumwe na musaza wanjye umurikira ninjye yari mukuru Mm,
n'abandi bavandimwe nyine nabonaga muri karitsiye kuko urumva hari ahantu hasaga nk'aho hageze mm, twari twe- twese twari twahungiye hariya wagira ngo nta muntu wari uziranye n'undi mm,
Eh, njye nasigaranye na mu- na musaza wanjye umurikira nsigarana n'uwo fisi mhm.
nta n'ubwo mama wanjye ukuntu yitwa nzi ko yitwa mama fisi pe
Eh, mama fisi ni n'umupapa w'abirabura Mm, ndanabivuga n'abo batuye ubu ndahazi yego
Mm, n'ubu ngubu aho bari rwose pe turavugana Mm.
Mm, ubwo rero musigara aho ngaho na musaza wawe muto um, ntabwo nongeye nawe kumubona we yaragiye agira ngo nimba ari hehe muri kongo yitwa ngo ikirimo mm,
yaragiye agera kure gusa nyuma bibiri na kenda yarahunguye niba munyurwa jean yves yari afite imyaka itanu akava i kabgayi akagera muri congo basaga nk'abangana basaga n'abangana fisi nawe yari afite imyaka itanu ni ukuvuga ko na fisi nawe ashobora kuba yaragiye n'amaguru akagera muri congo imana ni imana pe ntabwo mbizi uko bagiye ariko we uriya wacu yaragiye aragaruka mbese igihe kabgayi yafatwaga n'ingabo z'inkotanyi abahunze bafashe inzira berekeza muri congo harimo na munyurwa jean yves musaza wawe bishoboka ko na na fishi ari we twizeye imana banganaga hafi imyaka imwe nawe ashobora kuba yaragiye agahungana n'abandi byashoboka kuko mama amaze gupfa nyine nta muntu wigeze wemera kubonana n'undi ubwo badusubiyemo hariya nyine inzu yaba inkotanyi zayo zari zahageze cyangwa zitari zahageze ubwo barasagamo buri munsi none ubu bisohoka gutyo nyine buri wese akomeza inzira ye n'undi akomeza inzira ye nta bindi nzi ntaho ngaho ntayo mukuru mfite ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye amakuru umpaye ndagushimira ineza wanyakiranye ukawemeye kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana ukuri namwe mujyi bamwe n'amahoro y'imana nyagasane zo mu gihe urakoze cyane madamu mukakarisa claudine wamwumvise mwise neza ko yabonye fishi i kabgayi muri tarafiporo ariko ntabwo yamubonye mu kigo cy'imfubyi reka dukomeze ikiganiro twavuze cyane fishi bari barakubwiye ko babonye i kabgayi ariko twibagirwa no kuvuga dukuze twavuze usubiye inyuma nta murambo wabonye oya mpura n'umuntu umubwiye uko umwana yari yambaye arambwira ngo ahuye n'umuntu umuteruye ku mugabo umuteruye ku bitugu icyo gihe yari yambaye kubera ubushyuhe twarimo yari yambaye agakabutura gusa gafite amabara y'umutuku amanutse n'umukara hanyuma ahita amubwira ati si umwana wambaye gutya ati mpuye n'umugabo amuteruye ku bitugu ariko urumva ntabwo namubonye nyine
urumva rero ko ariko yari afite inoza yari afite utumenyetso ku kuntu yari afite udutoki tw'agahera twavuyeho uturegeye
Mhm. yari afite uturegeya ku- ku- ku- yari avukanye uturegeye abadukuraho urumva hasigara twa tuntu tw'inkovu tugaragaza ko hariho indegeye Mm.
Eh, nicyo kimenyetso yari afite ibindi by'ubwoko bwa wapi ariko fisi nkeka ko ashobora kwibuka ko yitwaga fisi nanjye yanyitaga korodina ntabwo yavugaga mama ahari wenda ashobora kubyibuka abaye anyumvishe sinzi na dukuze umuremyi tumutabarize eh, wo mugabo w'ingeso nziza w'umutima mwiza eh, wamuteruye akamushyira ku bitugu akamuhungana uwo mwana utari uzi eh, ntiyari azi kuvuga yari afite imyaka ibiri gusa ah, mwari mu kivunge cy'abantu muvuye mu bari bahungiye ku kicukiro kuri opoviya turi mu kwezi kwa gatandatu mumanuka mu gatenga munyura rwandegise mugenda mujya i nyamirambo nyaboneka niba uwo mwana utari uzi kuvuga ariko eh, yitwaga dukuze umwana wari ufite uturegeya bavanyeho ariko izo nkovu zigaragara niba ari wowe wamuhunganye waramubonye waramureze ukamukuza uzaza hano ku ijwi ry'amerika utubwire dushobore kumuhuza eh, n'ababyeyi be Ah, ah, ubwo turashakisha na fishi birumvikana twizeye imana Um, tuzamushakira aho tugomba kumushakira ariko na dukuze umuremyi eh, mwitaga dukuze nawe tumushake tumushake tubashakire hamwe bombi n'abana b'u rwanda niba bakumva ni wowe mubyeyi wabo ni wowe wari uhetse eh, dukuze ni wowe wari iruhande eh, rwa twizeye imana none niba bakumva wongera ubabwire nk'umubyeyi bibutse ko wabonkeje ubabwire icyo kuri ku mutima muri kano kanya n'uwa munota nk'ababyeyi bose kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba bakumva
nimba banyumva nababwira yuko byabaye ntabwo nabataye imbanga nanjye byarangwiriye ndabakunda murambakumbuye buri munsi ndabatekereza nifuza kuzababona hanyuma fisi nawe rero kubera nizera ko yari mukuru hari icyo yakwibuka yibuke yuko yari afite mama we yahamagaraga korodina yibuke ko twamwitaga fisi hanyuma sinzi nimba ari n'abaturanyi yakwibuka twabituranye n'umwana bitaga sheri n'uwitwaga bebe n'uwitwaga karanto uwitwaga nyampinga n'uwitwaga reyo nimba muri abo hari n'umwe yakwibukamo yibuke hamenyeshwe nawe azamenyeshwa ijwi ry'amerika turebe ko twazabonana nta kindi nababwira ndabakunda ndabakumbuye nifuza kubabona ngaho rero ndagukomeza ukomeze utegeze wizeye nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine umwana w'umukobwa w'amahoro mediatrice yabaga kwa sekuru muri komini rukara ahungira mu kiliziya yarahitwa ikarubamba ari kumwe na musaza we uyu musaza we eric yaje kurokorwa n'ingabo z'inkotanyi none nyuma y'imyaka mirongo itatu nta gakuru ka mediatrisa uwamahoro ndakira mukuru we uza mukunda rasheri atuye mu karere ka ruhango umurenge wa nyamagana akagari ka nyamagana umudugudu w'imabera numvise ikiganiro cyanyu mugenda mufasha abantu kubona abantu babo bagiye babura nanjye nkaba nifuje ko mwamufasha kuko ari umuvandimwe wanjye twaburanye muri jenoside igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mwaburaniye he ngewe jenoside yabaye ndi kigali ariko twabanaga kwa sogokuru n'ubundi ikibungo aho ngaho i rukara muri komine rukara icyo gihe bahoze bahita ikibungo ariko ubu basigaye bahita iburasirazuba none se jenoside iba wari i kigali noneho murumuna wawe nari nzego kwa sogokuru ndi kigali mm.
murumuna wawe we yari i rukara asigara i rukara hariya aho bita i karubamba yitwa ndi murumuna wawe kuba mpora mediatrice wenda imana ifashije nasanga akiriho reka turebe ukuntu mwatandukanye wowe uri i kigali we ari i rukara jenoside iratangiye hanyuma amakuru ye yahunze ajya he byagenze gute
sogokuru yabaga aho ngaho i rukara noneho jenoside ibaye umuryango wose ujya mu kiliziya aho bita i karubamba nibo bahungije noneho bari mu kiliziya ubwo hari na gasaza kanjye kakurikiranaga n'uwamahoro bajyanye mu kiliziya bari kumwe bose noneho babonye jenoside ikomeje gukabya cyane ba bana uko ari babiri n'abandi bantu ngo bavamo bagira ubwoba basa nk'abahunze bajya hafi aho ngaho ariko bavuye mu kiliziya noneho ngo baza guhura n'umuntu wari uzi sogokuru barababwira ati mwebwe muri abana bo kwa pasiteri nimuze njye kubahisha mu rugo mujye murya munywe ntacyo muzaba turi kumwe abana rero baramukurikira koko barajyana bagiwe ariko ngo bageze iwe abohereza kuvoma ku mugezi bitaga cyabatanzi ku ruzi rwitwaga cyabatanzi yari ikidendezi noneho bagiye kuvoma rero ngo inkotanyi zahise ziza zifata aho ngaho zifashe aho abana bagenda mu kivunge bajyana n'abari guhunga bajya tanzaniya bagiye tanzaniya rero baragiye bageze mu ishyamba aho bita muri pariki noneho ubwo ayo makuru ni uwo musaza we erike nyine wayaduhaga yitwa imana erike ariko yari azwi ku kazina kitwaga kazungu noneho bagezemo rero inkotanyi zije abana zirababona zirabahamagara bati nimuze turi inkotanyi nimuze tugende noneho wa wundi erike ahita aza yiruka arazisanga noneho wa wundi mahoro kuko yari yararwaye izahamuka cyane we ngo ariruka ngo aramubwira ati oya barakubeshya baratwica ntabwo ari inkotanyi erike aramubwira ati ni inkotanyi yarazisanga ziranamufata rwose arahari noneho wa wundi w'amahoro rero we ngo yiruka mu bihuru neza burundu arazimira baramubura noneho mu kuzimira tukavuga ko ashobora kuba yarajyanye n'igikundi cy'abahunga bajya tanzaniya ariko nta makuru bigeze baduha wenda ko hari umuntu wamubonyeyo utubwira niba yarapfuye mbese urumva umuntu utihambiye igihe cyose uba wumva ko ashobora kandi yari ari na mutoya kuko yigaga yigaga nko mu wa gatatu pirimeri cyangwa mu wa kane kumva ko yari afite hafi naribuze ntiyari afite hafi yari afite hafi imyaka icumi
yego yari cyangwa se yari ari nko mu icumi kuko njye ndumva muri icyo gihe nahise cumi n'itatu n'ine kandi nari hagati yanjye nawe hacagamo hacagamo murekatete chantal hagacamo n'iyo hitimana rita yitwa kazungu nawe akaza nkurikira yari ari mu myaka icumi rwose cyangwa icyenda hafi aho ngaho ubwo rero mu guhunga ntabwo tuzi rwose ngo amahoro yaguye mu nzira ntabwo tuzi se ngo yagize tanzaniya mama aricara ati wenda wasanga yarongowe ntitubimenye mbese nta twaheze mu gihirahiro pe rero ngewe nkurikirana ikiganiro cyanyu numva ukuntu mufasha abantu bakabona abantu ndavuga reka wenda nka pesante byashoboka ko amahoro wasanga asiriho arageze tanzaniya ari umwana kuko yasize mu rwanda bicika akagira ngo wenda nta n'umuntu n'umwe warokotse cyane ko yari asize sogokuru n'abandi bamaze kubica biriwe ndavuga rero wenda arahari wenda imana yadufashe tukazabona uwo amahoro wacu agarutse imana ibidufashijemo ariko nagira ngo ngusubize inyuma gato Ah, bamaze kwica sekuru hari umugabo wabafashe we na erika bajyana iwe mbere y'uko abohereza kuvoma uwo mugabo izina rye urarizi
yego uwo mugabo yitwaga gahutu twari duturanye ariko nyuma yaje kongera ngo ahungira tanzaniya cyangwa ntabwo tuzi niba ari tanzaniya gusa nyuma yaje kongera ngo aracika kuko sinzi ibintu byajeho bya gacaca ngo yumva agira ubwoba arongera arahunga ntabwo ahari nta makuru yaduhaye afatika hanyuma eric yakubwiye ko hari ishyamba mushiki we yahungiyemo yanga kujyana nawe igihe yasangaga inkotanyi iryo shyamba yahungiyemo iyo muganiriye usanga ariyibuka eric yari umwana kuko yari yari inyuma yacu urumva hagati yanjye nari imfura hagakurikiraho murekatete chantal hagakurikiraho uwamahoro hagakurikiraho erike urumva erike yari mu myaka yo hasi cyane ariko gusa arabizi ko bari mu ishyamba rya rya rya parike rya parike akagera yego noneho bo barabizi ko bari bari mu ishyamba baragiye mu gikundi gifite abantu bagiye byose arabyiruka nk'umwana uretse ko nawe icyo gihe nyine yasaga nk'uwataye umutwe kubera kubona imirambo cyane no kubona ibyo yabonye cyane ariko ibyo yibuka yatubwiye ko yibuka ko bari kumwe mu ishyamba yabona inkotanyi zikaza zimubwira ngo nimuhumure turi inkotanyi ntabwo turi interahamwe ngo ahita aza yirukanka a- arabasanga nk'umwana muto wari usize abona ku kiliziya biciwe undi we rero kubera bwa bwoba bwinshi we ngo yakomeje ibihuru nyine arirukanka baranamushaka rwose baramubura
nicyo nari ngiye gushaka kukubaza Um, eric amaze gu- gutururukwa bamubwiye bati humura twaje kubakiza mbese yaba yarababwiye ati mushiki wanjye nawe yinjiye hariya muri iriya shyamba nimumfashe yenda mu njyane na mu- mwereke yuko mumfite ko mutadushakira inabi hari ikintu cyakozwe kugira ngo begere iryo shyamba maze uw'amahoro ashobore kurisohokamo aze abasange eric yaranamuhamagaye ngo aramubwira ati mahoro ati ngwino dore n'inkotanyi mahoro ngo aranga aramubwira ati genda n'akazi kawe bakwice wenyine kuko yari yararwaye ngo yapfuye mu kiliziya ubundi yarahahamwe ahubwo kuko yakomezaga afata n'ibintu ngo abijugunya yarataye umutwe kubera kubona ukuntu ngo abantu babatemye noneho rero we ngo akamubwira ngo ya ngo genda bakwice wenyine arirukanka mu kwirukanka rero ngo umwana bamaze kumufata bamufashije gushaka uw'amahoro bazenguruka aho mu bihuru rwose neza w'amahoro baramubura baramubwira bati ngwino tugende wenda azabonwa n'abandi bamuzana ntabwo bazi ko yakomeje ntibazi niba yaraguye muri ibyo bihuru ntiba- mbese nta kindi bazi baheruka gutyo ariko baramushatse baramubura uw'amahoro ni murumuna wawe mediatrice ni murumuna wawe Yewe.
uramuzi yavutse umubona akura umubona Ah, ugerageje ku ku- kumu- kumumbwira kugira ngo nawe eh, akumve yuko wamuhaye amazina yaba ya- y'abarumuna be na bakuru be ariko mumbwire yari umwana w'umukobwa uteye ate uwamahoro mediatrice rero Mm.
yari umwana w'umukobwa ubyibushye ubona ufite ibiguru binini ariko utabengeje nanone cyane Mm.
akaba umukobwa w'inzobe inzobe yeruye kuko bakundaga kuvuga ko asa na sogokuru cyane Mm.
akaba ari umukobwa wari ufite imisatsi udusatsi twikaraze yari afite umusatsi ugaragara ko ukomeye ku mutwe ukuntu bakundaga kumusereza bavuga ngo afite utunyobwa ku mutwe Mm.
akaba yari umwana w'umukobwa wakundaga guseka rwose ukabona igihe cyose akunda guhora yishimye icyo gihe rero muri icyo kigero cye ni uko yari ameze ari inzobe ari umwana w'umukobwa ubona uhora yishimye yari inzobe pe yeruye igaragara
niba kumva muri kano kanya hari amakuru y'umuryango wumva ushaka kumubwira hari ni byiza kuba wavuze Eric azibuka yuko ari kumwe na Eric ariko se hashize imyaka mirongo itatu mutazi irengero rye niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira ubu ngubu ni utwaje ijambo umuryango wose bakubwiye yuko uza mu kiganiro agasaro kaburaga ni iki wifuza kumubwira niba kumva rero uwo mahoro rwose nimba gihari nagira ngo mu- muzibwire ko abavandimwe be turahari ari ngewe uzamukunda rasheli wari imfura ndahari ari murekatete chantal arahari ari hitimana eric witwaga kazungu arahari uwa fesi oranje arahari abo bose ashobora kuba nabo abibuka kuko yari mukuru ndetse na nyuma yaho hari n'undi mwana mutoya twari dufite icyo gihe witwaga biransabimana esikeri nawe arahari noneho hari uwo babyaye yaragiye nyuma witwa kiritera nawe arahari na mama arahari we ku- yagiye abona ko abantu bose bashize ariko mu by'ukuri turahari na mama turi kumwe mama wacu yitwa yitwa mukansanga lidiya arabizi Mm.
data witwaga Hitimana Kasiyana arabizi rwose uw'amahoro turamukumbuye nimba ahari turamukunda umuryango wose uramushaka iyo twicaye buri gihe tuba twibaza amakuru ye uko byamugendekeye abaye atwumva ni ukuri yatubabarira akaduha amakuru ye akatubwira aho ari akazaza tukabonana kuko umuryango wose rwose nta mahoro ufite baba bavuga bati wamutwereka umukobwa wacu wari mu kiyobe ubu- ndetse buri wese afite amatsiko yo kumubona pe niba uwamahoro mediyatirisi rwose unyumva watubabarira ukaza umuryango urahari ntabwo bashize bose nk'uko yagiye azi ko bashize barahari abahari baramukumbuye rasheli uzamukunda ndagushimiye cyane ko wahisemo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana ni ukuri namwe imana ibaha umugisha rwose kandi ijya ibaha umugisha mwinshi kuko muradufasha mufasha abanyarwanda benshi njya numva abantu benshi babashima kubw'ibyiza rwose kubona umuntu nk'uwo biba bi- bitanga ibyishimo imana izabaha ijoro ntaryo mfite ngo ndibaho ariko ndaribifurije
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye cyane cyane abatuye mu burengerazuba bw'u rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi abashaka kuza mu kiganiro dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana